mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fide niyo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye duhere muri burkina faso aho blaise compaore yahoze ari perezida w'icyo gihugu yasabye imbabazi umuryango w'uwahoze ari perezida thomas sankara yagandaguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu diane nini nahazwa ubutumwa bwa blaise compaore ku muryango w'umuhisi thomas sankara no ku banyagihugu ba burkina faso bugira buti ndasavye imbabazi abanyagihugu ba burkina faso ku mabi nakoze ndi ku butegetsi vy'umwihariko savye ikigongwe umuryango wa mwene wacu akaba n'umugenzi wanje thomas sankara ndemanga kandi ndicuza n'umutima wanje wose imibabaro n'amakuba nateye abatandukanye ku myaka yose namaze ku butegetsi ndasavye ikigongwe imiryango y'abazize bimwe mu bikorwa vyanje ubu butumwa bwa blaise compaore bwasomwe n'umuvugizi wa leta ya burkina faso lionel bilgo blaise compaore w'imyaka mirongo irindwi n'umwe yafashe ubutegetsi bwa burkina faso mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi inyuma ya kudeta yakorewe thomas sankara yaramutswa igihugu ico gihe mu kwezi kwa kane uno mwaka blaise compaore yakatiwe umunyororo w'ubuzima bwose mu rubanza rwabaye yanse kujamwo yagirizwa kuba yaragize uruhara mu igandagurwa rya nyakwigendera thomas sankara ubutegetsi blaise compaore yafashe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi yabuvanyweko n'imyerekano y'abanyagihugu mu bihumbi bibiri na cumi na kane kuva ico gihe akaba yaciye aja kuba muri cote d'ivoire mu kwezi kw'indwi uno mwaka ariko compaore yarasimbiye gato muri burkina faso ku butumire bwa lieutenant colonel paul henri sandago damiba atwara burkina faso vy'imfatakibanza yari yamutumiye avuga ko yoza bagatangura inzira yo kunwanisha abanyagihugu ico gihe blaise compaore yashimiye abamutumiye yongera ahamagarira abanyagihugu gufatana mu nda kwihanganiranirana no kubabarirana abaharanira agateka ka zina muntu na bamwe mu banyepolitike baniguye urugendo rwiwe bumvikanisha ko kuba yaje muri burkina faso akidegemvya atabutungane muri urwara bitanga ishusho yo kudahana kutari kubwirijwe ku bwabo kwitiranywa no kunywana tugushimire diana tuve muri burkina faso tuze muri ukraine aho igisirikare cyaho catangaje ejo kuwa kabiri ko ibisasu vy'uburusiya mu bwoko bwa misile vyarashe ahantu hatandukanye ku nkengera z'ibahari yirabura aharashwe harimwo igice ca odessa n'ibikorwa remezo vyaco biherereye mu gisagara ca mikolaev geoffrey mutagoma abandanye iyi nkuru ibi bisasu byarashwe hashize umunsi umwe uburusiya burashe ku cyambu cya odessa byateye ikibazo ku byerekeye amasezerano arebana n'isubukurwa ry'ibikorwa ku byambu bya ukraine byo kohereza ibiribwa mu mahanga minisiteri y'ingabo mu bwongereza kuri wa kabiri yatangaje ko ingabo z'uburusiya zishobora kuba zibona ibisasu bya misile biraswa ku bwato bihangayikishije kandi bishobora kubukoma imbere mu kugerageza kwigarurira odessa bukoresheje ingabo zabwo zirwanira mu mazi zifite ibirindiro mu nyanja y'umukara iyo minisiteri yatangaje ko kubera iyo mpamvu uburusiya buzakomeza ibikorwa byo kugerageza gushegesha ubushobozi bwa ukraine bwo kurasa amato y'intambara ariko yongeraho ko uburyo uburusiya bukoresha mu kurasa ibi bisaso bushobora kubangamirwa n'igenamigambi ridawitse imiyoborere y'igisirikare cyabwo n'amakuru atangwa n'ubutasi umuryango w'abibumbye wari watangaje kuri uyu wa mbere ko ukraine yagombaga gusubukura ibikorwa byo kohereza ibinyampeke mu mahanga Ukraine nayo yari yavuze ko nyuma y'amasezerano yasinyanye n'Uburusiya kuwa gatanu yagombaga gusubukura igikorwa cyo kohereza ibiribwa mu mahanga. Minisitiri w'ibikorwa remezo muri Ukraine Oleksandr Kubrakov yavuze ko bigomba gutangira ejo kuwa gatatu. Uburusiya bwo buratangaza ko ibisasu burimo kurasa muri Ukraine nta hantu na hamwe bibangamiye ayo masezerano. umuvugizi wa perezidansi y'uburusiya dimitri peskov yatangaje ko butarasa ku bikorwa remezo by'icyambu cya odessa gikoreshwa mu kohereza ibiribwa hanze naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya sergei lavrov yemeza ko amasezerano y'uburusiya bwasinyanye na ukraine atababuza gukomeza gusenya ibikorwa remezo by'igisirikare no kurasa ibirindiro by'ingabo za ukraine tugushimire joffre hano muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump yahoze ari perezida wa amerika ejo kuwa kabiri yaragize urugendo i washington dc ku mugwa mukuru wa amerika ibindi kuri ino nkuru tubibaze mugenzi wacu diane nini nahazwa donald trump azomara iminsi ibiri aha washington dc ashikiriza amajambo atandukanye ya politike mu nama yateguwe n'ikigo citiriwe icivugo ciwe america first bisigura mu kirundi ngo amerika imbere ya vyose itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika ap ijwi ry'amerika rikesha ino nkuru ryatangaje ko ikigo america first coba kiriko kirakorera ku migambi itandukanye itegurira trump kwitoreza manda ya kabiri ap ibandanya ivuga ko abahanuzi ba trump bamusabye bashimitse kumara umwanya munini avuga imigambi yiwe yakazoza haguteba ku matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yakomeje kuvuga ko yagenze nabi ikigo america first kigizwe n'inshuti magara za trump zirimwo abahoze muri leta yiwe n'abandi bashigikiye imyumvire yiwe kibonwa nk'ikigo kigizwe n'abo yoshira mu mabanga atandukanye ari nka hamwe yoramuka asubiye kuramutwa amerika brooke lawrence atwaye ico kigo yavuze ko atankeka amajambo ya donald trump aza kuba ari amajambo yavuze ko ari ay'inkoramutima ari n'inyigisho nyinshi agira ati ni nk'amajambo abaperezida ba amerika bashikiriza abanyagihugu ba amerika n'amakungu uko umwaka utashe kuva donald trump ava ku butegetsi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ni ubwa mbere agarutse washington dc ku murwa mukuru wa amerika urugendo rwiwe ruje mu gihe bamwe mu barepublikane bashobora kuba bake babiwe mu matora ya perezida yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane berekana badahisha ko badashigikiye ko yoserukira umugambwe wabo akarorero ni nk'aka mike pence yahoze ari visi perezida wa trump biciye mu majambo yiwe yerekana ko atumva kumwe ibintu n'uwo bahoze bafashanya gutwara amerika mu gatondo kuno wa kabiri mike pence yavugiye ijambo riri muri fondasiyo yitwa heritage ifise icicaro impande y'ikigo trump arimwo ijambo ryiwe ryashimikiye cane ku kwerekana ico yise ingendo y'abantu bashima kuguma mu vy'akahise aho kujana n'ibihe uwo yahoze ari umutegetsi wa amerika yagize ati abaguma amateka ya kahise babwirizwa kwerekeza amaso imbere nitwabikora uko ntituzotsinda amatora yimirije gusa ahubwo tuzohindura amateka ya amerika ya kazoza ku neza y'abacaruka
ayo yari amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu w'uburusiya sergei lavrov ari mu rugendo muri bimwe mu bihugu vyo muri afurika ejo yari muri uganda buriya iriya ntambara iri kuba muri ukraine ni toto iyo izabera muri afurika hagati y'ibi bihugu bizaba biharwanira abanyafurika barebera niyo izaba ikaze kandi ishobora kuzatwara abanyafurika benshi uyu ni paul kananura umuhinga mu vya politike mpuzamakungu aba mu bufaransa avuga kuri urwo rugendo rwa sergei lavrov muri afurika leta y'uburundi irahakana ko atabasirikare b'igihugu bari ku butaka bwa kongo kurwanya imigwi y'inyeshyamba z'abarundi ziri mu buseruko bw'ico gihugu izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika tubandanirize ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya afurika leta y'uburundi ihakana ko atabasirikare b'igihugu bari ku butaka bwa kongo kurwanya imigwi y'inyeshyamba z'abarundi ziri mu buseruko bw'ico gihugu ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu eroje buri kaneza kuri wa kabiri umushikiranganji wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba mu Burundi yashikirije ivyo umushikiranganji arongoye bwaranguye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu uyu mwaka Alain Tribert Mutabazi yishimiye kubona igisirikare c'u Burundi caterereye mu bikorwa vyo kubungabunga ibidukikije ukubikingira gukomeza umubano mwiza n'abanyagihugu bukijejwe gukingira ku butaka bw'u Burundi no gukingira imbibe z'igihugu hatibagiwe ibikorwa vyo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu vya Somalia na South Africa iruhande yo guha imfashanyo z'imiti n'ibifungurwa abanyagihugu bakenye kurusha abandi muri ivyo bihugu ahejeje kwerekana ivy'ubushikiranganji bwiwe bwaranguye mu mezi atatu aheze mutabazi atwara ubushikiranganji bwo kwivuna abansi yishuye ku bibazo vy'amenyeshamakuru icaje bwa mbere nicerekeye abasirikare b'abarundi bavugwa ko bari ku butaka bwa kongo kuva mu mpera z'umwaka uheze baroye kurwanya imirwi y'inyeshamba y'abarundi iri mu ntara ya kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa kongo iyo mirwi yayibuze mugabo yemeza ko atangabo z'igihugu zarungitswe kuyirwanya nuko atabasirikare b'igihugu c'uburundi bari mu gihugu ca kongo kuko abasirikare b'uburundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano abashobora kuba bitiranya ibi na biriya bafise impamvu yabo ico tuzi gusa nuko muri kariya karere hasanzwe hariyo imigwi y'iterabwoba ya Tabara na fpr yazabavemo ariko bamwe mu bavyeyi babuze abana nk'uyu yaganiriye n'ijwi rya amerika bemeza ko ababo baguye muri kongo bari mu bikorwa vyo gukurikirana abarwanyi ba leta tabara muhari w'abarwanyi ufatwa na leta y'uburundi nk'uko ari terabwoba uwo mutama twashimye guhindura amajwi yiwe kubera umutekano wiwe nakamaramara ahubwo wa muhungu uwo muhungu wanjye arakizura n'abandi ariko numvise ngo bamutwara ngo bagiye mu nama imbere yabo hahita iminsi ibiri itatu ine numva agakuru ati umva baracaca muri kongo hari abantu bariko barajagukana muri kongo baza kurwana ngo baze guhiga ngo abumuriro gitabara rero hagize ko cyahize ihinga zitatu umwana wanjye yaje ari ndembe aryikomera ashabamurashe mu nyuma y'iminsi ibiri yarapfuye namwihangishije jenyine campabwa n'agasuka ku kijya kitategereza ko simusigandara urumva n'akamaramaza kabisa eka n'uyu musirikare yatashimye ko umwidondoro w'imenyekana yavuganye n'ijwi rya amerika ari mu karuhuko yemeje ko yahora mu misozi miremire ihanamiye buvira muri kivu y'amajepfo kurwanya rwetabara basanze bazanye n'amashitingi aho batujabukanamwo abazi koga baroga batazi koga nabo bakabajabura n'amashitingi bajyana n'abamayimayi nyene baratudogana babaye ubwa mbere nanjye buze mu gihugu cya kongo ahantu nakunda gukorera gusa ni mu kibira no mu micungararo ya rukuko aho oye narakoreye cyane ntabwo je nari bwigere njya bukuruza ngo ngende muri kongo ni imisozi gusa imisozi ni myinshi abakongomani bamwe bamwe barahabutse baragira ubwoba bariruka bamaze kutubona n'amashagoshi baragize ubwoba bari barumuka bamwe bamwe bajya gusega indaro ibishikirizwa n'uyu mugabo yemeza ko yabuze umwana hamwe n'uyu musirikare bishimangirwa na bernard kadogotondo umukuru w'amashyirahamwe yigenga mu kiyaya ca rusizi anuganuga ko hoba harakozwe amasezerano rwihishwa hagati y'ibisirikare Militaire za Republika na Demokrasia ya Kongo FRDC na FDNB y'Uburundi. Huko niko yavyiganije uja Amerika mu biganiro cihari.
Kongo sisi tunavyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya Burundi. Twagatumvira ko ari amasezerano hagati y'igisirikare c'u Burundi n'ica Kongo kuko iyo bingiye ntibashaka ko aya makuru ashirwa habona. Nico gituma iyo bavuga bahakana ko atagisoda c'u Burundi kiri muri Kongo ariko uvuye kwibarabara nimero ya gatanu rya Kongo riva Bukavu kugera Uvira ujanye rino barabara aho rica hose ukerekeza mu misozi usanga hari ubugambanyi bw'abarundi n'abanyarwanda imirimo itandukanye za mayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace igisirikare cy'igihugu kigaba ibarabara gusa ariko imihana y'amagurutema ya kigoma na bijombo n'ahandi hose hiyo mu mitumba mu duce twiziziwe n'abagizi ba nabi nka mayimayi na fmr hamwe rero ni abasirikare b'abarundi kuko nabo barasize ibirindiro byabo n'ukuri uburundi ntibwohakana kuko abantu babonetse uretse ku murango riva rinjira byaranatangaje abanyagihugu cyane ariko abantu baramaze gufuka umunwa ni ukuri nta kinyoma kirimo na gato naho uburundi buhakana ko atangabo zabwo ziri ku butaka bw'umubanyi wabwo wo mu burengero bwemeza ko imyiteguro igeze kure kugira zizoje mu nteko za eac ziherutse kwemezwa n'abakuru b'ibihugu by'akarere inairobi muri kenya imyiteguro y'abasirikare bazoja gufasha mu gihugu cya Kongo mu rwego rw'akarere ibice bishika mirongo icyenda ku ijana baramaze kwitegura hatarinze kugaruka ku biharuro by'abasirikare b'abarundi bishwe hamwe n'abakomeretse canke abagizwe inyagano mu gitero c'intagondwa za al-shabab mu kwezi kwa gatanu guheze cakozwe kuri kimwe mu birindiro by'abarundi bikomeye muri somaliya umushikiranganji mutabazi ajejwe kwivuna abansi yavuze ko ubu ibintu vyasubiye mu buryo eroje burikaneza ijwi rya amerika perezida yoweri museveni wa uganda ejo kuwa kabiri yatangaje ko atampamvu abona zo kunebagura uburusiya kuba bwarateye ukraine yabitangaje mu gihe umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu w'uburusiya sergei lavrov yariko agendera ico gihugu ciwe geoffrey mutagoma arabandanya inkuru avugira iruhande rwa sergei lavrov wasuye ibihugu bine vya afurika mu rwego rwo gushakisha abashyigikira uburusiya buhanganye n'uburayi na amerika museveni yashimagije uburusiya nk'umufatanyabikorwa w'igihe kirekire mu ntambara yo kurwanya ubukoroni yavuze ko uburusiya buramutse bukoze amafuti babubwira ariko mu gihe ntayo bwakoze badashobora kubwibasira ibihugu byinshi bikura imyaka y'ibinyampeke n'ingufu z'amashanyarazi mu burusiya kandi bikaba bihabwa imfashanyo bigacuruzanya n'uburayi na amerika byirinze kugira uruhande bibogamiraho ku byerekeye intambara ya ukraine uganda yari mu bihugu cumi na birindwi byatoye indi ifashe ku mwanzuro w'inama y'umuryango w'abibumbye yabaye mu kwa gatatu wo kwamagana uburusiya kubera intambara bwashoye kuri ukraine museveni wafashe impu zombi mu ijambo rye yemeje ko ntaho uganda ibogamiye avuga ko badashobora kurwanya uburusiya bagendanye imyaka irenga ijana ariko anavuga ko banababariye abo yise abahoze ari abanzi babo babakoroneje bagakora ibintu bibi batwara abacakara kubakoresha uburetwa iwabo agira ati twarabababariye ubu turakorana lavrov yageze muri uganda avuye mu misiri na congo brazzaville ubu akaba ari bwerekeze muri etiyopiya tukivuga ku rugendo umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu b'uburusiya sergei lavrov ariko akorera muri bimwe mu bihugu vya afurika mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye n'umuhinga mu vya politike mpuzamakungu paul kananura aba mu bufaransa yatanguye amubaza urwo rugendo icyo rushaka gushikako ni urugendo rwo kugira ngo icya mbere ashimire ibihugu vya afurika byifashe muri iriya ntambara barwana na ukraine ntibishyigikire abanyaburayi icya kabiri ni ukugira ngo baganire ku kibazo cy'inzara gishobora guterwa n'ibura ry'ingano ibigori ndetse n'ibihwagari icya gatatu kimujyanye ari nacyo cyane cyane ni uko ibihugu byose bikize bikeneye ubukungu bwa afurika kugira ngo bikomeze kugira ingufu haba mu bukungu mu bya gisirikari n'ikoranabuhanga icya kane ni uko ari kubabwira yuko hari inama yari buzabe uyu mwaka ihuza uburusiya na afurika izaba mu mwaka utaha wa makumyabiri na gatatu nko mu kwezi ngira ngo ni ibyo bimujyanye cyane ni urugendo rutavugwaho rumwe ku mpande zitandukanye z'isi ndavuga cyane ku mugabane wa afurika n'aha mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi babona ko ari nk'urugendo ruzana impinduka y'imibanire mishya y'uburusiya na afurika mubibona mute ibyo niko bimeze kuko ubu hari impinduka ku isi ibihugu byose rero by'ibihangange bikeneye afurika kugira ngo bikomeze kuba ibihangange kuko niyo ifite umutungo kamere utuma bikomeza kugira gutera imbere mu bukungu no mu rwego rwa gisirikare ibyo rero izo mpinduka ubu zihanganishije abanyaburayi n'ibindi bihugu biri iruhande rw'uburusiya n'ubushinwa kugira ngo bategeke isi ugomba gutegeka isi rero agomba kuba afite afurika dore buri wese ayifiteho inyungu niyo mpamvu uyu munsi nabwo wabonye nka perezida w'ubufaransa nawe yagiyeyo ubwo urumva lavrov yagiye agira ngo abanze amutangeyo bose bariyo igihe kimwe mu bihugu biri byegeranye birasa nk'aho hari isiganwa hagati y'ibihugu y'uburusiya n'ibihugu biri kumwe ndetse n'uburengerazuba bw'isi afurika isa nk'aho iri mu cyeragati cyangwa se yabaye igiye kubisibanura nanone igiye kubisibanura buriya iriya ntambara iri kuba muri kirene ni toto iyo izabera muri afurika hagati y'ibi bihugu bizaba biharwanira abanyafurika barebera n'izaba ikaze kandi ishobora kuzatwara abanyafurika benshi iki gihe ahubwo abanyafurika aho kugira ngo bave kuri bamwe bajya ku bandi bagombye nabo kureba uko bikukira kugira ngo bagire ijambo ku isi naho ubundi ibihe biri imbere birakomeye uti bagombye kureba uko bikukira nawe urabona afurika uko iteye nk'umugabane ikibazo cya Ukraine ntabwo afurika yakivuzeho ku buryo bumwe hari abatoye ko bamaganye intambara y'uburusiya hari abatoye oya hari na benshi bifashe ubona afurika yakwifata ite afurika nayo igomba kuva mu utwo tuntu tw'uduhugu dutoya twa mirongo itanu na tune tudafite ijambo ku isi bikaba igihugu kimwe cya leta zunze ubumwe za afurika kugira nabo bagire ijambo ku isi kandi birindira umutekano cyane cyane kuba afurika yugarijwe n'iterabwoba ubwo rero iryo terabwoba riri kugenda ryiyongera muri afurika nihiyongeraho utundi dutambara n'uduteroshumu shumi hagati y'ibihugu bizatera ingorane kandi abanyafurika bashobora bose kuzabishiriramo nk'uko ba bandi b'abahindi bo muri za amerika no muri za australia bashize none se mbere y'uko iyi afurika yunze ubumwe ihamye igerwaho ibihugu ubwabyo byakwitwara bite ibihugu bigomba kubanza kwirindira umutekano nicyo cya mbere icya kabiri bigomba kugira ububanyi n'amahanga bureba inyungu zabwo mbere yo kureba inyungu z'ababahatse icya gatatu bagomba kumvikana n'abaturage babo babaha imibereho myiza aho kwirukanka bajya guhisha amafaranga mu bindi bihugu no gukenesha abaturage babo ari nabyo bibaviramo ibibazo by'intambara n'utundi tuntu duto duto tw'imyigaragambyo abo banyamahanga baheraho kugira ngo babateranye
igira hirya ariko mata w'inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe we ndabona shaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo ndiyo bugo iki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu batanu nibo bamaze kumenyekana ko baguye mu myiyerekano y'abiyamiriza ingabo za onu zijejwe kubungabunga amahoro muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri icyo gihe ishyirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza ko abasirikare batatu b'inteko zayo zijejwe gucungera umutekano bishwe mu myiyerekano yo kwiyamiriza ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryavuyemo ubwicanyi mu buseruko bw'igihugu cya kongo inkuru tubibaza mugenzi wacu diane nini nazo abaharanira agateka kazina muntu muri repubulika ya demokarasi ya kongo bemeza ko ibiharuro by'ifatakibanza bafise byerekana ko abakomerekeye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ingabo za monusco mbere barenga cumi uno munsi amwe mu mabarabara yo mu gisagara ca goma yari acugaye ibisasu bitera ubwoba abiyerekanye byumvikanye ahatandukanye harimo ahitwa karisimbi habitswe ibikoresho vya monusco iki kibanza cari kikirimwo abiyerekana basaba ko monusco ikinjura abiyerekana bagiriza ahanini monusco kunanirwa gutuza umurwi w'abagwanyi wa m23 no gutora umuti urama umutekano muke umaze igihe muri kongo Bye bye Monisco, c'est la campagne qui consiste.
kakule bin sankara umwe mu bateguye imyiyerekano kuri mikozi y'ijwi rya amerika igoma aha muri make agira ati urugamba rwacu twarutaziriye bayibayi monusco niyo abasirikare ba monusco banana bakanka gutaha hari indi mikenyero myinshi tuzofata Aujourd'hui, ce n'est que le début du commencement. Il y aura mille inactions qu'il faut poursuivre. À ce terme, nous partons.
ku munsi wa mbere abiyerekanye barinjiye ahakorera monusco basahura n'ibikoresho by'abo basirikare ba onu bari kugarukana amahoro muri congo monusco yateye ivyatsi uko kwiyerekana ikwita igitero c'abasahuzi bamwe mu baharanira agateka ka zina muntu n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta muri congo barashigikiye ko abanyagihugu bo kwiyerekana basaba monusco ko ibaviraho ariko bagasanga hari umurongo batari bakwiye kurenga Nous demandons tout simplement à la MONUSCO, bien sûr, de partir, mais aussi à la population d'être patient.
christian kabemba umwe mu banyepolitike igoma aha muri maka agira ati niko turasaba ko monusco ikinjura ariko ku rundi ruhande turasaba dushimitse abanyagihugu kwihangana no kudasenyura inyubakwa za monusco ni ngombwa ko monusco igenda imyaka mirongo ibiri n'ibiri imaze muri congo ntacu yamaze birumvikana rero ko ingabo za monusco zibwirizwa kutuvira ku butaka 22 ans de son existence sur notre sol, c'est un échec et donc c'est imminent que la MONUSCO puisse quitter notre territoire.
mu bandi bamaze gusaba ko monusco yotekera utwayo ikava muri congo harimwo modeste bahati lukwebo atwara inama nkenguzamateka ya repubulika ya demokarasi ya congo mu kwezi kw'indwi agendera ibisagara vya bukavu na goma uwo mutegetsi yavuze ko abasirikare ba onu babwirizwa gutaha gutyo agira ko yumvikanisha ko igihugu cikwije kizokingira umutekano wacu kikabumbatira amahoro n'ubwigenge vyacu hagati aho ibicije ku rubuga rwayo rwa twitter ambasade ya amerika muri congo yateye ivyatsi ingendo y'abiyerekanye yemeza ko ko bateye ibiro vya monusco igoma yongera isaba leta ya congo kubahana vy'akarorero monusco aha tukibutsa ko imaze imyaka irenga mirongo ibiri muri repubulika ya demokarasi ya congo onu ikemeza ko abakozi bayo barimwo abasirikare n'abasivile bari ku butaka bwa congo muri monusco barenga ibihumbi mirongo itatu na bine ku mwaka ku mwaka monusco ikaba ihabwa amafaranga arenga umuriyaridi w'amadolari wo gukoresha mu bikorwa byo kubungabunga umutekano no kugarukana amahoro muri congo
ijwi rya amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
mu burundi ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu gihugu bwatangaje ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri ko abantu bangana n'amajana ane na mirongo ibiri na batatu barimwo ab'imbere mu gihugu mbere n'ingenzi zinjira mu gihugu c'u Burundi aribo batowe ikiza ca virusi ya corona mu misi itatu gusa iheze ubushikiranganji bwibutsa abenegihugu n'ingenzi kwirinda ico kiza kuko biboneka ko kikihibonekeza ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Thierry Ndayishimiye ari Kigali byavugiwe mu kiganiro ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buri kumwe n'umugwi ujejwe kurwanya ikiza coronavirus mu Burundi bwagiranye n'abamenyeshamakuru Bujumbura kugira ngo berekane uko ikiza covid cumi n'icenda cifashe mu Burundi umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu Gervain Ndirakobuca akaba ari nawe ahagarariye umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya umugera wa corona yamenyesheje uko ico kiza cifashe dufashe ibiharuro bya vuba muri iyi minsi itatu iheze ku bantu ibihumbi ndwi barenga gatoya bapimwe twasanze abarenga amajana ane na mirongo ibiri na batatu aribo banduye kandi muri iyo minsi yose nta muntu twabonye yitabye imana umuntu yari arabiye hafi ibiharuro kajya akarongo mubona gasa n'ubururu ni ibipimo twakoze murabona ko bitera byiyongera ndirako buca kandi anavuga ko hafashwe ibipimo bitandukanye hirya no hino ku mipaka ihuza uburundi n'ibihugu byo mu karere naho basanga ibiharuro by'abinjira mu gihugu bayifise bikiri byinshi abo twapimye rero nko ku kibuga cy'indege mu kiringo cy'indwi imwe ni ukuvuga guhera ku igenekezo rya cumi n'icyenda kugera ejo haheze twatuyemo mirongo umunani barwaye no ku yindi mipaka nko mu gatumba kobero nicyo kimwe naho nyine twaragiye turatoramo abantu barwaye mu rumonge no ku rubibe rwa mugina umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu n'ikiza ruhu nyanganda sida silivi nzeyimana yatangaje ko mu ntara z'ubuvuzi nka zose muri izi ndwi zitatu ziheze ibiharuro byerekanye ko covid cumi n'icyenda yongerekanye twasanze rero uko bimeze haraheze ikiringo nk'ikindwi zitatu ibiharuro by'abantu batogwa umugera wa covid cumi n'icyenda byongerekanye aho dusanga nko ku munsi hatogwa abantu bashika amajana abiri silivi nzeyimana yaboneyeho no kumenyesha abarundi bose n'ingenzi zinjira mu gihugu gukurikiza amabwirizwa yose yo kwikingira yashizweho na leta harimo no kutaramukanya begeranye cyane icyo kiza murabona kiracyariho twashaka rero kumenyesha abarundi babandanye bakurikiza impanuro bahabwa kwa muganga gukaraba kenshi gashoboka kutaramukanya turwana mu nda cyangwa dusomana kutaguma twegeranye umwanya wose kandi umuntu bishyitse akumva ko afite ikimenyetso ace yihutira ku ivuriro rimwegereye umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya ikiza coronavirusi mu burundi wanamenyesheje ko ibiharuro by'abandura uyu mugera byatanguye kuduga mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe gushika mu kwezi kwa mbere kwa bibiri na mirongo ibiri na kabiri bikaba byarasubiye kuduga mu kwezi kwa kane uyu mwaka nyene abarundi bashika ku bihumbi cumi n'umunani gusa nibo bamaze kwicandagisha ku bushake bwabo umugera wa coronavirusi nk'uko bitangazwa n'umugwi ujejwe kurwanya ico kiza mu burundi nta bitigiri bibiri nyabyo bihari by'abamaze guhitanwa n'uyo mugera naho ku isi abarenga gato igice c'umuriyaridi bamaze gupimwa umugera wa covid cumi n'icenda abarenga miliyoni zitandatu umaze kubahitana abantu bababa ibice mirongo itandatu na bibiri kw'ijana ku isi nabo bamaze gucandagwa nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku magara y'abantu oms thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali nshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro ijwi rya amerika ryabateguriye kuri iyi saha niyo bigarukiye tubashimiye rero kuba mwahisemwo gukurikira radiyo yanyu tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose tabara tabara tabara bantu bawe tabara rengera rengera rengera bantu bawe rengera mana nyiribirema pingiye basubize mu intege